iri ni ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi uyu munsi turi kuwa mbere tariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na eugenia mukankusi
mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi amakuru tuyahereye mu burundi perezida w'uburundi pierre nkurunziza ejo yagaragaye bwa mbere ku mugaragaro kuva kudeta igeragejwe mu cyumweru gishize mu nama yagiranye n'abanyamakuru ejo ku cyumweru ku ngoro ya perezida mu murwa mukuru bujumbura perezida nkurunziza ntacyo yavuze ku mugambi wa kudeta yaburiyemo cyangwa ku myigaragambyo yamagana manda ye ya gatatu ku mwanya wa perezida ahubwo yavuze ku biganiro yagiranye n'abaperezida b'ibihugu bituranye n'u Burundi ku byerekeye ibitero by'abarwanyi b'umutwe wa al shababu bo muri somaliya baburiye ko bazagaba igitero ku burundi no ku bindi bihugu byatanze abasirikare mu mutwe w'ingabo za afurika yiyunze muri somaliya umuvugizi wa perezida uh, w'u Burundi wiri nyamitwe yabwiye ijwi ry'amerika ko perezida n'abajyanama be baganiriye ku buryo bwo kurinda abasivili nyuma y'uko umutwe ukoresha iterabwoba ukangishije kugaba ibitero ku burundi no kuri uganda ubu uburundi bwatanze abasirikare barenga ibihumbi bitanu muri somaliya mu mutwe w'ingabo za afurika yiyunze uzwi ku izina rya amisome zagiye kurwanya umutwe wa al shababu tukivuga ku burundi amakuru dukesha departoma ishinzwe itangazamakuru ya leta zunze ubumwe za amerika ni uko amerika yafashije guhungisha abanyamerika n'abandi banyamahanga bakomoka mu bindi bihugu bari i bujumbura uretse abanyamerika bagera kuri makumyabiri bajyanywe n'indege i kigali mu rwanda ejo tariki cumi na zirindwi z'ukwezi kwa gatanu amerika yanafashije abanyakanada bane kimwe n'abandi banyamahanga babyifuje leta zunze ubumwe za amerika iravuga ko ihangayikishijwe cyane n'igihano cy'urupfu cyahawe uwahoze ari perezida wa misiri mohamed morsi n'abandi baburana hamwe ijana ku itoroka ry'imfungwa ikivunge mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe umutegetsi muri departoma ya leta muri amerika ejo ku cyumweru yaragize ati twakomeje kuvuga ko turwanya iyo mikorere yo kuburanisha abantu ikivunge no kubaha ibihano bikorwa na guverinoma ya misiri bidahuje n'inshingano zayo mu rwego mpuzamahanga bikaba bitanahuje n'ubuyobozi bugendera ku mategeko ibyo bihano byatanzwe kuwa gatandatu n'urukiko rw'i kayiro umutwe wa leta isilamike ejo ku cyumweru wigambye ko ari wo wafashe intara y'umurwa mukuru wa iraq ramadi ibi byatumye abarwanyi barushaho kwishimira insinzi y'ahantu hanini cyane bafashe nyuma y'iminsi y'imirwano ikaze inaha i washington departoma y'ingabo amerika pentagon yanze kwemeza ibyo eta isilamike ivuga pentagon ivuga ko ramadi ariyo isigaye imaranirwa cyakora abandi barimo umuvugizi wa guverineri w'intara ya anibar bavuze ko abasirikare ba guverinoma barimo guhunga uwo mujyi abarwanyi barakataje bajya muri uwo mujyi kuwa gatanu bazamura ibendera ryabo ry'umukara ku biro bya guverinoma byo mu karere ejo ku cyumweru bombe zakomeje guterwa zihitana abasirikari icumi n'abapolisi mu bitero bibiri urugaga ruyobowe na arabiya sawudite rwasubukuye ibitero by'indege ku barwanyi b'abashiyite muri yemeni nyuma y'uko agahenge k'iminsi itanu karangiye ako gahenge kari kagamije gufasha ikiremwamuntu ihagarikwa ry'imirwano ryarangiye ejo ku cyumweru kandi indege z'urugaga zakubise ibirindiro by'abarwanya ubutegetsi mu mujyi wo ku cyambu cyo mu majyepfo wa adeni kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu urugaga rwateye amabombe ku barwanyi b'abahuthi bashyigikiwe na irani muri yemeni bafashe umurwa mukuru sana mu gitondo cy'ejo ku cyumweru abayobozi bo mu rwego rwa politiki ba yemeni bateraniye mu nama mu murwa mukuru wa arabiya sawudite riyad baganira ku buryo bwo gukemura ikibazo cy'ubushyamirane budahagarara ntawe uhagarariye abarwanyi b'abahuti wagiye muri iyo nama muri afghanistan ejo ku cyumweru umwiyahuzi yateze bombe mu modoka ikubita imodoka y'intumwa z'uburayi bwiyunze ziha imyitozo polise mu gihugu cya afghanistan hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i kaburu iyo bombe yahitanye abantu batatu abatalibani bavuze ko aribo bagabye icyo gitero cyahitanye umwongereza umwe n'abagore babiri bihitiraga minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa afghanistan avuga ko abantu cumi n'umunani harimo abasivili n'abanyamahanga batatu bakoraga ku kigo bakora kuri icyo kigo cy'intumwa z'uburayi bwiyunze nabo aho hatangirwa imyitozo na polisi nabo bahakomerekeye muri icyo gitero cya bombe
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na eugenia mukankusi amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ku nshuro ya mbere kuva mu burundi habaho igikorwa cyo kugerageza guhirika ubutegetsi bikozwe na general godifwa niyombare kuri iki cyumweru umukuru w'igihugu petero nkurunziza nibwo yagaragaye bwa mbere mu ruhame mu ngoro y'umukuru w'igihugu i bujumbura ibi byabaye ubwo yakiraga abanyamakuru kugira ngo abagezeho ubutumwa ko umutwe w'intagondwa wa al shabab waba uteganya kugaba igitero mu gihugu cy'u Burundi nta kindi kintu yarengejeho nta n'ubwo yigeze yakira ibibazo by'abanyamakuru dore ubutumwa yatanze
waje ngaha kuno munsi ni umunsi w'imana abantu bari mu masengero ntabwo dusanzwe dukora twakora yuko twumvise yuko umugwi w'iterabwoba al-shabab usanzwe ukorera muri somaliya wateguye imigambi mibisha wo gutera ibihugu byacu cyane cyane igihugu cy'ubuganda na kenya hamwe n'uburundi tukaba twari twaje kugira tuvugane n'abakuru b'ibihugu by'ibyo bihugu turaba ukuntu twopanga hamwe imigambi ukuntu twoburizamo iyo migambi mibisha ya al-shabab ku bihugu byacu musanze muzi neza ko igihugu cy'ubuganda igihugu cya kenya n'igihugu cy'u Burundi dufise ingabo nyinshi muri Somalia kubw'ibyo mukamuzi neza yuko ya Al-Shabaab base batambaye kuraba ukuntu bose amaraso mu gihugu cyacu Burundi nicyo gituma rero twakwigira tuvugane turabe n'ingingo twofata kugira ngo dukingire abanyagihugu bacu ntibahure n'ibitero byabo bicanyi b'intagondwa ba Al-Shabaab urakoze uwo yari perezida Petero Nkurunziza ubwo yagezaga ubutumwa ku banyamakuru mu ngoro ye i Bujumbura nyuma yo kumva ubwo butumwa bamwe mu batavuga rumwe na leta bavuga ko al shabab ari urwitwazo rwa leta ko hari ibindi byihishe inyuma yabyo ibi ni ibivugwa na metere isidore rufyikiri wari watangaje ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ku giti cye ni mu kiganiro twagiranye kuri telefone kuba ari ubwa mbere abonetse agatanga ubutumwa nk'ubwo twebwe biduteye amakenga menshi cyane y'ikirenga kandi n'abantu benshi bihweza kandi bazi burundi cyane cyane uburundi bw'ubu bikwiye kubatera amakenga menshi cyane rwose mu by'ukuri ngahi burundi abantu bamaze igihe kirekire bagira imyiyerekano mu ibarabara basaba ko umukuru w'igihugu nkurunziza kera tokwitoza ubwira gatatu mugabo tukabona yuko muri izo zose twe nkuru nziza naho abarundi bose bahagurutse bati ntidushaka ko yitoza ubwira gatatu gushyika naho abo umugambwe wiwe bwite bahaguruka amakungu abanyamerika amakungu yose yo ku isi ahaguruka east africa community union africaine bose arababwira ati murahumba jewe ndabandana ubwa mbere aserutse akaza avuga ngo esha babigitere kumbure n'akaryo bagira batore kuko bateguye byose kugira bata umushanwa bateguye kwaka metere rufyikiri iki kibazo iki kibazo cya al shababu ntago ari ikibazo kivuzwe none no mu minsi ishize n'abanyamerika ubwabo bagiye batangaza ko hari impungenge z'uko al shababu ishobora kugaba ibitero ku butaka bw'uburundi cyane cyane ko uburundi bufite ingabo mu gihugu cya somaliya wowe ubona izo atari impungenge zifite ishingiro
mu bihe bisanzwe izo mpunge zogira ishingiro mugabo jewe ndaba uburundi ibihe burimo ndabona turabona ibintu biriko birategurwa bimara igihe bitegurwa ngaha iyo umaze kubona amamirise y'imbonerakure interahamwe fdr byinjira mu gihugu zikambikwa umwambaro w'igisirikare umwambaro w'igipolisi zikaja mu bapolisi n'abasirikare ukamenya akahise ka kino gihugu ukamenya ubuhame temwanyaje zatanzwe n'abantu babizi babibonye ukumviriza disikuru bagize iminsi bavuga bahindukiza ikintu ejo uzorondera ingene borondera icotuma byitwa yuko ngaha ariko hakorwa ingwano y'ubwoko kandi babona yuko ibintu by'ukwanka turabiremanda byahagurukiwe n'abahutu n'abatutsi turabizi yuko ibyo bya eri shababu eri shababu nibaba ari eri shababu babona kwizotera ntibabwire nasiyo zini ni leta iri ngaha ntibabwire nasiyo zini izane izane amaturupe baze bayibuze eri shababu gutera ikitabara n'abandi twarasemereye kuva kera nasiyo zini cyangwa east africa bazane abasirikare bafashe abarundi batabare ntihabe jenoside twarakivuze kuva kera arashaka kuyivuga kugira beshe abantu ejo hazoba ibintu bica abantu avuge ngo bikagwana el shababu hanyuma usanga bikahuranya abantu ho ngaha metre rufyikiri ibyo ari byo byose uvuze ko iri atari ijambo mwari mutegereje cyane nk'ijambo mwifuzaga kumva rivuye ku mukuru w'igihugu muri ibi bihe uburundi burimo ryari ijambo nyabaki ijambo twari dutegereje ku mukuru w'igihugu w'uburundi yaba yari umuntu akunda uburundi n'abarundi hari ukuvuga ati jewe ndasokoroye notuma noza gutuma uburundi n'abarundi bacanamwo bicana bapfa jewe gusa bishoboka yuko umukuru w'igihugu igihugu cyizeye kikamuha amabanga yo gutwara uburundi mu myaka cumi ikurikirana agera ku mwaka ubwira cumi na rimwe akaba ari buhagarara wenyine ku giti cyiwe ati simva ku izima amakungu nahaguruke cyangwa areke ngumaha abashaka kwicana nimwicane abazokera azokera ashaka bicane none uwo yoba ari umukuru w'igihugu ameze gute ndetse izo kurondera turazeme manda ariko afite misiyo yindi atari icyo metre isidori rufyikiri turagushimiye cyane tuvuganye uri bujumbura mu gihugu cy'uburundi murakoze cyane akanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane namwe iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo com hari icyo mwifuza kutugezaho mwatwandikira kuri radiyo yacu arobazi voa news akadomo com cyangwa ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu tukiri mu burundi amakuru dukesha abatavuga rumwe na leta n'abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta nuko kuri uyu wa mbere bateguye imyerekano yo kwamagana kongera kwiyamamaza kwa perezida petero nkurunziza kuri telefoni twavuganye na bwana odifaxi ndabitoreye uyobora icyitwa muvuma arusha irwanya icyo bise manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu petero nkurunziza ko twitegura kugira ngo imyiyerekano bari bashatse kutubuza ishobore kubandanya neza ejo mu gitondo ku wa mbere aha rero nibyo turi twitegura nakubwira kandi ko turi tubitegura neza cyane ariko iyo myigaragambyo ejo bundi mu ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze ko cy'ukubiri n'amategeko ko kandi mutemerewe kujya mu mihanda kuko muzafatwa nk'abantu bagumuka ibyo mubona mutazamwica amategeko cyangwa se mushora abaturage mu bibazo icyo twashaka kuvuga hano ni uko uwa mbere yishe amategeko ni umukuru w'igihugu ubwiwe mu gihe azi neza ko igihe abarundi basinye amasezerano y'iyarusha hari haheze imyaka abarundi bicana ku bwinshi amasezerano y'iyarusha noneho afasha abarundi kugira ngo hasubire ukwizerana abafasha kugira ngo basubire kubana nk'abantu noneho ubu biboneka yuko intwaro yiwe gushyika uno munsi ikintu cyo gufata abarundi kumenga abantu iwe cyazimanganye abantu baricwa abantu barazimira n'uno munsi ngira ngo mwumvise iby'abanyamakuru bamwe bavuga abantu bishwe ejo bundi bakuwe mu bitaro ni ukuvuga hano mu burundi hari ibintu bimeze nabi nabi cyane nariko mbere numviriza n'ibi mwariko muravuga mu kanya byerekeye el shabab nibaza ku mukuru w'igihugu yaronse icyemeza yuko aba el shabab batezo bashobora gutera yoreka kubibwira abarundi mugabo ubwoba dufise nuko kubera ko intwaro yiwe itigeze yiyumvira na rimwe ko abanyagihugu ari abantu bakwiye gufatwa neza atawo kwicwa atawo zimangana atawohonyogwa ko nibi ashoboye kubyitwaza ejo akadukorera inkoni ishushe rero twebwe nta mategeko twarenze ko kuko tugira tuti ni uburenganzira bw'umurundi wese kugira ngo agira ati mfise icyiyumviro nshikiriza ndagishyikiriza kandi kubigira mu myiyerekano birekuwe n'amategeko ahubwo tugira tuti ntidushobora kwemerera umuntu n'umwe avuga ngo arashobora guhagarika arusha kuko arusha nibaye amasezerano yarusha nibaye ahagarika tuzoba twinjiye mu ngwano hagati y'abarundi izo ngwano nazo ntazo dushaka uno munsi mbere n'ubwo ejo bundi bavuze ngo aba bashatse kugira kudeta n'ubwo tuzi yuko harimo byinshi byagiye bitegurwa turi ko turabirondera aho byateguriwe n'ingene byagenze icyo tumaze kubona cyo ni uko hariho na benshi no mu nzego bashyigiye no mu nzego z'igihugu polisi gisirikare bashyigikiye neza yuko amasezerano yarusha atawo yahonyora ko kuko mbere izo nzego z'igisirikare n'igipolisi nizo zari zikwiye kuyahagararira ubwa mbere kuko nibo benshi bagwanye hagati yabo aha rero igitangaje ni kimwe ni ukubona izo nzego uno munsi zitahagurukira rimwe ngo zigire ziti turanse umuntu uwo ari we wese ashobora kudusubiza mu ntambara aha rero ngira ngo byinshi ni ibyo twebwe abanyagihugu turiteguye mu gitondo tuzinduka twiyerekana aha ni bujumbura mu maprovensi yandi atandukanye abantu batubwiye ko biteguye kugira ngo bazisoje mu ibarabara mbere twashaka tubonereho n'aka karyo tugire tuti izo nzego ariko aravuga avuga yuko twese tuhagarara tukagwanya aba el shabab dusabye ko ejo nibo ni mu nzego mu gipolisi mu gisoda boza tukifadikanya nabo twese tukajya mu ibarabara tuti turanse umuntu atugarukana mu ntambara mu kugira ngo arashaka kwitoza ubugira gatatu kandi amategeko y'igihugu ibwirizwa nshingiro na cyane cyane amasezerano yarusha atabimwemereye bwana odifagisi ndabitoreye ikibazo gikunze kugaragara cyane cyane muri iyo myigaragambyo abantu bamwe na bamwe bagenda banenga ni uburyo ubuzima bw'umuturage usanzwe busa nk'aho bubangamiwe aho imihanda ifungwa aho batwika amapine bagatwika amamodoka ibyo mubona bidaciye ukubiri na gahunda mwaba mufite yo kuvuga ngo murakora imyigaragambyo mu mahoro ubundi twatanguye tuvuga tuti twebwe niba tureke turengane turengane tujye mu ibarabara kuko n'abandi barabaretse barabyerekana bamaze kuturasa kenshi dushyize amaboko hejuru urumva rero abanyagihugu iyo uri kurabarasa nabo batigeza kuronka ingene bashobora kwikingira bagakingira kugira ngo ntihaze baba abapolisi baba barasa kuko barasa neza n'amasasu yica ibyo rero tukagira tuti ntibishobora kubandanya nicyo gituma abanyagihugu mu makaritiye bagerageza gufunga kugira ngo bikingire ntihagire abantu baza ngo babicire mu makaritiye iwabo nayo ahandi hoho twebwe badukundiye tuzoja mu myiyerekano neza duce mu mabarabara neza atana kimwe
nyuma y'ayo makuru y'abatavuga rumwe na leta ahamagarira abayoboke bayo kwitabira imyigaragambyo kuri uyu wa mbere wirinyamitwe umujyanama w'umukuru w'igihugu mu bijyanye n'itumanaho yamaganye abo yavuze ko bashora abaturage mu mihanda bwana nyamitwe yavuze ko abo ari abadashaka ko demokarasi itera imbere mu burundi abantu bose badashaka ko igihugu gitera imbere badashaka ko demokarasi isimbatara muri kino gihugu bashaka kudusubiza mu njyane z'amoko ni ukuri leta ivyo yarabirengeye leta y'uburundi irakurikiza amasezerano yarusha kukaba nkako niyo yashize mu ngiro muravye kuva mu bibiri na gatanu petero burundi niwe mukuru w'igihugu ariko arashyira mu ngiro amasezerano yiyarusha ivyo rero bavuga ngo bariko baja ngo mu yabarara ngo bari mu mahoro ayo mahoro twarayabonye aho baturiye abantu mapine none niyo mahoro bavuga ayo mahoro yo guturira amazu y'abantu ngo nuko badasangiye umugambwe cyangwa ubwoko none ivyo oh, niyo mahoro bavuga none abandi bo bokora ibyo tubigenda gute igihugu nicosha nicyo gituma umugambwe cndfdd n'umukuru w'igihugu na leta bashimiye abantu bose bashoboye kwigumya bakagira bati abantu bashatse kuduta mu mutego abantu bakanka kubikurikira nibo bashaka igihugu nibo bakunda igihugu nimba umugambwe uriko ubutegetsi batoye umukandida iyi ni imigambwe nayo ishobora gutora uwundi mukandida wayo hanyuma bakamutsindira mu matora ko turafite ibwirizwa shingiro mu gihe ibwirizwa shingiro atawurirenze atawurihonyanze mu gihe amasezerano yose atawuyahonyanze ni ibyo rero nshobora gutuma bavuga nti inzira ya demokarasi irafise n'ibyo utegekanya kugira ngo uwo udashima iki cyangwa kiriya amenye ingene avyanka biciye mu mu mahoro ni ibyo rero novuga kuri abo bantu babiri n'ukuri si abantu bovuga ko bakunda igihugu ni abantu tuzi kahise kabo n'ibyo baciyemo n'ibyo bari mu buhu bidashobora gusubiza inyuma abarundi n'abarundikazi mu nzira yabo y'ugutsimbataza demokarasi n'amahoro bwana nyamitwe eh, umukuru w'igihugu mu ijambo rigufi yagejeje ku banyamakuru yagaragaje impungenge z'uko umutwe w'iterabwoba wa al shabab ushobora kuba uteganya kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'ubugande n'igihugu cya tanzania ayo makuru muyahera kuki mu icambere cyose murazi yuko yari asanzwe ari ku kazi mugabo hariho abamenyeshamakuru bamwe bamwe bari bagize amakenga babwira ati mbega umukuru w'igihugu yaba ari i bujumbura rero bumvise ngo agiye ku kazi baca baraza biruka bageze ku irembo bati twe turakeneye kubona umukuru w'igihugu kuko hariho ibihuha bicuragizwa n'abo ba odifakisi n'abandi bagira bati umukuru w'igihugu ntari i bujumbura bati nta ngorane niba mwifuza umukuru w'igihugu kumubona genda mumubone rero bati none wewe ko ari umunsi n'umunsi wa mungu byagenze gute ngo uze ku kazi ati "Nari- ari ikibazo eh, kimaze iminsi mike kivugwa kijanye na ba al-shababu bashaka gutera uburundi na uganda Eh, nariko ndaraba ivyerekeye ivy'abahanuzi bajejwe umutekano eh, bateguye eh, ico bita ama briefing hanyuma no kuraba ivyo abandi bakuru b'ibihugu b'akarere eh, i- cane cane eh, inyifato twofatira hamwe kugira ngo tubirwanirize hamwe rero n'ico cari kinzanye eh, kandi bikagaragaza yuko leta idafata mu minerwe ico kibazo cy'abashaka guca muri ivyo bintu vy'imyiyerekano canke by'ibindi bintu byose kugira ngo baze baturitsa ibintu vyokwica abantu benshi muri bariko ari umukuru w'igihugu ari sebarundi ategerezwa kuraba we na leta arongoye yuko ivyo bintu eh, ataco vyokonona bwana wiri nyamitwe ah, iyo umuntu akurikiye ibibera mu burundi hari imvugo zikarishye cyane haba ku ruhande rwa leta haba no ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta ni iki murimo gukora nka guverinoma kugira ngo muhoshye ah, eh, ibintu ukuntu bimeze ubu ngubu leta y'u Burundi iriko irafata iragira ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'umutekano bitimbatare muri kino gihugu muravye abanyepolitike bamwe bamwe nk'abo ba odifasi batigeze bifuza amatora none ngo odifasi butari no mu Burundi ayo matora atari buyajemwo atazopfa abaye n'umukandida kuko adakwije ibisabwa n'amategeko ni kuki afata iya mbere mu kuja gutoba amaho- amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi rero ico leta iriko ikora ni ukugerageza kubwira abantu yuko botegerezwa kwigumya tukubaka kino gihugu abahutu abatutsi n'abatwa tukaja hamwe ako kagwi kabo abantu bari ku rushi bashaka kusubiza inyuma kagateba kakabona yuko ivyo kazokora vyose ataho kazoshobora gushika hari icyo murimo gukora kugira ngo wenda mube mwasaba nk'inzego z'igipolisi kugabanya ingufu zikoresha cyane cyane haba ku bigaragambya cyangwa se no muri iyi minsi bivugwa ko ah, bagiye barasa ibisasu mu bantu bigaragambya vyarashitse kuboneka abapolisi bakoresheje amasasu y'ukuri mu kurasa aba- abanyagihugu bari bari muri iyo myiyerekano abo rero hariho abapolisi eh, batari munsi ya batanu bafashwe bafunzwe kandi bazocibwa urubanza kuko bariko barakurikiranwa kuba bakoresheje amasasu y'ukuri mugabo mukaba muzi yuko abapolisi barenga ijana na mirongo ibiri bakomerekeye muri iyo myiyerekano bateba amabuye abandi bateba grenade abandi barashwe hariho abapolisi bari bari- ba- ba- barenga batanu canke batandatu bishwe bishwe n'abo bantu bariko baragira imyiyerekano none wogira gute ngo uri kugira imyiyerekano y'amahoro ukaba uri kurica abantu
ubu naho reka tunyarukire mu makuru ya siporo n'imikino twumve umunyamakuru wacu mu rwanda jean claude munyandinda
mu mupira w'amaguru ikipe ya APR FC imaze kwegukana igikombe cya shampiyona yo mu cyiciro cya mbere ku nshuro ya cumi na gatanu iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda imaze kwerekana ko ifite igihagararo gikomeye ugereranyije n'andi makipe yo mu gihugu kwegukana iri kamba muri iyi shampiyona irinze irangira idafite umuterankunga byongeye guhesha APR FC uburenganzira bwo kuzahagararira u Rwanda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe yabaye aya mbere iwayo twababwira ko nta gihe cyari cyashira iyi kipe isezerewe muri aya marushanwa na national arahiri y'i Cairo mu misiri mu gihe APRFC ikomeje gushimangira ibigwi muri shampiyona yo mu rwanda amakipe abiri yarangije mu myanya ibiri ya nyuma ku rutonde rwa shampiyona yahise amanuka mu cyiciro cya kabiri ayo makipe yasubijwe mu cyiciro cyo hasi ni etenseri fc y'akarere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba n'isonga fc ya minisiteri ya siporo n'umuco muri shampiyona itaha aya makipe yamanutse azasimburwa n'andi abiri azitwara neza mu irushanwa ryo mu cyiciro cya kabiri mu mupira w'amaguru kandi abakunzi b'amarushanwa yo ku mugabane w'uburayi bategereje n'amatsiko menshi umukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo uefa champions league uyu mukino uzahuza ikipe ya juventus de turin mu butaliyani na fc barcelona yo muri espanye abasanzwe berekana imikino nk'iyi ngiyi y'amarushanwa mpuzamahanga kuri za televiziyo barizeza abakunzi ba ruhago bo mu rwanda ko batazacikwa n'ibi birori bizabera i berlin mu budage ku itariki ya gatandatu y'ukwezi gutaha kwa gatandatu aha twabibutsa ko abakunda imikino cyane imipira twerekana imipira dufite sale nziza abantu bashobora kureberamo abantu bareberamo imipira kuri porojegiteri aho uba umeze nk'uri i burayi neza ureba mace ureba umeze nk'uri ku kibuga tukaba rero dusaba abakunzi b'imipira itandukanye b'imi- b'imikino ba interinimenti kugira ngo igihe cya champions league mujye mwizira kureba match kuri greenwich hotel tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare abakinnyi bane b'ikipe y'igihugu y'u rwanda mu mpera z'icyumweru gishize bahagurutse i kigali berekeza mu buhorandi mu myitozo ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda ferwasi buratangaza ko iyi myitozo yateguwe ku nkunga y'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare muri leta zunze ubumwe za amerika abakinnyi b'ikipe timu rwanda bagiye mu buhorandi ni hakuzimana kamera joseph biziyaremye hadi janvier na jean bosco nsengimana iyi myitozo izabera mu kigo cy'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare muri leta zunze ubumwe za amerika giherereye mu buhorandi abo bakinnyi bagiye kwitoreza mu buhorandi baje biyongera ku bandi babiri basanzwe mu myitozo mu kigo cy'impuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi kiri mu busuwisi abo ni jean d'arc girubuntu na valence ndayisenga uherutse kwegukana isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu tour du rwanda yari claude munyandinda i kigali
Nshuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere y'uko dusezeranaho reka Eugenia Mukankusi atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
urakoze edi twabwiye ko perezida w'uburundi Pierre Nkurunziza hejuru yagaragaye bwa mbere ku mugaragaro kuva kudeta igeragejwe mu cyumweru gishize mu nama yagiranye n'abanyamakuru ejo ku cyumweru ku ngoro ya perezida mu murwa mukuru bujumbura perezida Nkurunziza ntacyo yavuze ku mugambi wa kudeta yaburiyemo cyangwa se ku myigaragambyo yamagana manda ye ya gatatu ku mwanya wa perezida cyakora yavuze ku byerekeranye n'ibitero bya arishababu muri somaliya biteganywa ba- basho- uwo mutwe uvuga ko wa- uzagaba ku burundi no ku bindi bihugu bituranye n'uburundi andi makuru dukesha departoma ishinzwe itangazamakuru ya leta zunze ubumwe za amerika ni uko yafashije guhungisha abanyamerika n'abandi banyamahanga bakomoka mu bindi bihugu bari i bujumbura leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko ihangayikishijwe bikomeye n'igihano cy'urupfu cyahawe uwahoze ari perezida wa misiri mohamed morsi n'abandi baburana hamwe ku ito- ku itoroka ry'impu- ryi- ry'aba- ry'imfungwa ikivunge mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe umutegetsi muri departoma ya leta muri amerika ejo ku cyumweru yaragize ati twakomeje kuvuga ko turwanya imikorere yo guhana abantu ikivunge
nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro byacu by'aka kanya ntaha bihumurije tubararike andi makuru yacu avunaguye mu kanya isaa moya za mu gitondo mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibiganiro uwashyize hamwe ibi biganiro ni fatuma alimasi karara amakuru mwagejweho na eugenia mukankusi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mugire igitondo cyiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro netiyene karekezi mu kiganiro dusangira ijambo ikiganiro nateguye na mugenzi wanjye frederic nkundikije mwese abatwumva ndabasuhuje ikiganiro cy'uyu munsi kiragaruka ku bibazo bivugwa mu burundi nyuma y'iburizwamo rya kudeta mu burundi turi kumwe n'umushingantahe sharenditije muratwumva yego ndabumva turi kumwe kandi na wiri nyamitwe akaba ari umuhanuzi mukuru wa perezida Burundi turi kumwe kandi na fabien cishahayo akaba ari umwigisha muri kaminuza muri canada turabasuhuje mwese kandi kaze kuri radiyo ijwi ry'amerika kuba mwitabira ibiganiro byacu muratwumva neza mushingantahe wiri nyamitwe yego ndabumva neza neza ndamukije bako aratwumviriza muraho neza mushingantahe sharanitije muratwumva yego ndabumva ndabaramukije ndamutse n'abariko baratwumviriza turabasuhuje mushingantahe fabien cishahayo muraho neza
turaho murakomeye nawe ndaramukije n'abariko baratwumviriza ye ni byiza frederic none ka duhere ibujumbura reka duhere ibujumbura duhere kuri charles nditije professeur charles nditije afise urunani yifatikanije n'umushingantahe rwa sagaton akaba rero rwa sagaton yari yariyandikishije kugira ngo aze ahiganwe mu matora mukuru w'igihugu nashaka ndabaze ubwa mbere na mbere Charles abategetsi batari bake baramaze kutubwira ukuntu babonye ibintu byabaye mu Burundi ejo bundi aho habaye kudeta itashoboye gushika ku mugambi yari yishinze mbega ku gatwe kanyu no ku gatwe k'urunani murimwo umugambwe murimwo canke mwakiriye gute ibintu byabaye mu Burundi mu miseze yego imbere yuko nishura ico kibazo cawe nagomba ndangure nibutse yuko ingwezi y'amarere ibi kubera gushika uno munsi ari ikiringo cya gatatu cya perezida nkuru nziza yagombye kuhadikiriza abarundi aho nyanze amasezerano yarusha n'ibwirizwa shingiro ibyo rero byatumye imigambwe itavuga rumwe na leta kambere harimo n'abanywanyi ba cnddsdd n'amashyirahamwe adarenga za politike bajya mu ibarabara kugira ngo bubahirize iryo hunyango iryo hirikwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha iyo myiyerekano rero yari yakomeye cyane naho abapolisi bafatanyije n'imbonerakure baca barasa bataba bagatongora bari mu myiyerekano kandi bari kubagira mu mutekano ntangere kubera rero iyo myiyerekano yari yakomeye kandi babona ko ko izo bandanya gushika perezida nkuru nziza agondojwe umengo haciye haza ibintu bishasha ibi byihirikwa ry'ubutegetsi ku bwacu tubibonye umengo n'ibintu byateguwe ni umutego abo basirikare baguyemo n'ikimenyamenye yuko ari nditije muri ko muvuga ko abantu basize ubuzima bwabo bariko bagerageza kugira kudeta bariko bagira nk'inamico icyo ngomba kuvuga ni uko urabye ingena icyo bita ihirikwa ry'ubutegetsi byagenze ari ibintu ubona yuko ari ibintu byari byateguwe nutanga uturero ngaha ingena amaradiyo yari yugawe imbere yaho yaciwe bukwi na bukwi araswa akaraswa n'abapolisi ugasanga iradiyo y'igihugu yonyine niyo niyo isigaye ivuga niyo yacungerewe cyane mu bisanzwe abagira amakudeta abahiri ku butegetsi ikintu cya mbere bafata ayo maradiyo nyine rero byateguwe tubona yuko abari ko bagerageza guhirika ubutegetsi ntibagerageje gufata radiyo y'uburundi abari ko barashaka guhirika ubutegetsi ntibagerageje gufata radiyo y'uburundi bumva ibyo sino bijambo mugabo wumvirije ijambo ry'umukuru w'igihugu yabivuze ejo yavuze yuko ari ibintu byateguwe kuva kera none umukuru w'igihugu afite ingabo afite iperereza yoreka gute ngo ibintu bishike bishike hiyo icyo ni icya kabiri yaciye avuga kandi yuko ngo igitero cyatewe mu cibitoki ngo gifatanyije ngo gifatanye n'iyirikwa ry'ubutegetsi mugabo aho batera mu cibitoki nuka yuko leta nyine yavuze ati gushika ubundi turamenya abateye uburunda aba aribo icyo ni icya kabiri icya gatatu baciye bavuga ati kandi iyi myiyerekano imaze iminsi iba ifatanye n'ihiri ihirikwa ry'ubutegetsi Ego, me- Basanga mushikana rero Charles, bariko baragira mushikana bagomba Charles.
guca ba- bafatanya ikivunga bafate abatavuga rumwe na leta bagiye mu myiyerekano bagira ati abo bose reka turonke akaryo nyabo umushingantahe professeur charles nditije nditije mwavuze ko mutari muzi abagize kudeta ariko hariho abasirikare umusirikare godefroy niyombare yatangaje ko agize kudeta hariho umuvugizi wiwe zeno nawe nyene yavyivugiye simvuze simvuze yuko kudeta itabaye Ku- ku- ugomba kubika ubutegetsi simvuze ko bitabaye mugabo uravye ingene vyagenze umengo umengo n'abantu bahenzwe baja nago bak- bakorana kumbure n'abatumwe na petero nkuru nziza batureka dutegure ibintu barabahenda baga muri uwo mutego hanyuma rero kugira bari bafise umugambi bati "Reka iyo rero iyo duce kudeta dutangura iboneka mushingantahe guhirika, charles iyo kudeta eh, abo ishoboka batavuga rumwe." iyo kudeta ishoboka abo bantu mwari kuvuga ko bahenzwe oya ibyo urumva twebwe ibyo tuvuga twebwe icyo twasaba kuva n'ubu icyo dusaba ni uko twebwe tuzoja mu ibarabara gushika inkuru nziza aho ikiringo cya gatatu ciwe twebwe tuvuga tuti perezida nkuru nziza yaratowe azohita ikiringo ciwe mu kwezi eh, k'umunani aheje gutorwa mu kwezi eh, itariki mirongo itandatu z'ukwezi kwa gatandatu hanyuma ashikane ikiringo ciwe gihere mugabo aca agenda ko ndafite uburenganzira bwo reka- kwifuza ugira gatatu reka duhe n'ijambo.
ntabwo biri ku butegetsi twe turimo reka duhe n'ijambo wiri nyamitwe nawe kandi nyene kandi tuzo- kandi atubwire tuzoba- tuzobandanya reka tuvuganire mushingantahe sharanitije reka tuganire dufite abandi bashingantahe babiri tu- kuri telefone Eh, mushingantahe wiri nyamitwe mwumvishe amagambo o, profesor sharanitije avuze ku bijyanye n'uko we no mugambwe arimo babona ibyabaye muri iyi minsi mwe aya magambo muyakiye mute muyavuzeho iki murakoze cyane kumpa ijambo Bon, ibyo share nditiza avuze eh, murazi yuko iyo umuntu akarabesha atari- aritega imitego wenyine birumvikana yuko yereka aragerageza kubesha uburundi n'amakungu bwa mbere akagira ngo ngo iyo kudeta ngo ngo ngo ari inkinamico ngo ntivyabaye mu nyuma ati mbega ntiwemera ko vyabaye ngo yego ndavyemera ko vyabaye Eh, mu nyuma ngo urumva urumva ko wenyine avuga ibintu akavuga ibintu yivuguruza Eh, hari habayeho akagwi k'abasirikare bagerageje gutembagaza inzego z'igihugu umukuru w'igihugu ba- yuko bakomboye leta ivyo o vyarabaye twebwe mu biro vy'umukuru w'igihugu nivyo twaravyise inkinamico kuki ko twagira tuti abo bantu nta bubasha bafise bwo gushobora gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu nta bubasha bafise bwo gushobora kwegeranya ingabo zose z'igihugu kuko n'ingabo zitegerezwa gukora zikorera uburundi n'abarundi kandi ziza gukingira inzego n'imbibe z'igihugu ibyo rero twagira tuti nta n'umwe azovyemera kandi kukaba nkako murabona yuko n'amakungu yaciye abitira ivyatsi akarere kabitira ivyatsi perezida obama abitera ivyatsi ni ukuvuga yuko amakungu yose yaciye abitera ivyatsi kuko bagira bati ibihe vyo gukubita amakudeta vyaraheze hanyuma rero abarundi nabo bakaba bazi aho eh, ivy'amakudeta vyabashikanye igihe bi- bahiritse ubutegetsi bwa perezida ndadaye barazi intambara zaciye zaduka rero gutimbagaza ubutegetsi bwa petero nkuru nziza kwaba ari nk'inkinamico kuko nta n'umwe yari kwemera yuko ibintu vyabaye kera vyosubira kubaho Eh, professeur charles nditije yavuze ibintu bimwe bimwe bisa n'ivyagaragara bishobora kwemeza ko iyo kudeta yari nk'inkinamico kugara amaradiyo aho muhavuga kwiki icya mbere cyo cyo gituma natwe twavuze tuti eh, n'abantu ba- bataye umutwe icya mbere mwebwe murabona umuntu akubita kudeta umugani wanyu agajaja ku iradiyo yigenga akaja za sanganiro akaja mu za rpa zabonesha ngo niho agiye kugira kudeta agajaja muri televiziyo renaissance abandi bahora baca baca kubanza kurondera ibya leta bamaze kubona ko byanse basagirijwe baca biruka ngo bagiye gufata eh, radiyo na televiziyo bya leta ibyo byose rero byatanguye ubona yuko hari abagira ubushobozi na bumwe bwo gushobora ah, gufata igihugu murabona umuntu afata avuga ko afata igihugu agashobora guturira amaradiyo kuko tukiri ku ubu mushikana wiri eh, hari n'ikindi kibazo charles yashikirije imbere yuko da ijambo ubundi eh, mutumire dufise eh, fabien cishayo kivuga ko intandaro ya vyose ari kiringo ca gatatu kitemewe n'amategeko aho muhavuga kwiki ahubwo intandaro ya byose ni abanyepolitiki badashaka kujya mu matora mbega ntimude- mukurikiranye iby'abanyepolitiki nyine banda- ndikije usanga ari abantu bafatwa ni abantu batigeze bifuza n'umunsi n'umwe yuko hobaho amatora ngo abarundi barongorwe n'inzego bitoreye ubwa mbere mu bihumbi bibiri na cumi batsinzwe mu matora ya mbere baciye bava mu matora ngo ngo amatora yibwe amakungu yose ati nimwerekane ibyemeza yuko amatora yibwe barabirondera barabibura igihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri mu mpera z'umwaka hariho umunyepolitiki twari ndabona ivyuma bisa muratwumva Eh, navuga ngo- bandanya rero ndabumva neza jewe nagira ndababwira yuko abanyepolitike benshi bagira bati ni amatora azoba mu gihe ci- mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hasigaye ngo imyaka ibiri ngo tuje amatora leta y'u Burundi yari yazanye umugambi witwa carte d'identité biometrique iyo karata kangamuntu igezweho abanyepolitike baca betera ivyatsi ubu ni umugambi wo kuzokwira amatora leta iraca ikirahagarika uyo mugambi ariko hasigaye amezi atandatu ngo tuje mu matora baca bagira bati ntituje mu matora tudafise karata biometrique bati mbega aba bantu bwa mbere bavuga iki mu nyuma bakavuga iki leta irabasigura yuko bitagishoboka uyu mugambi wahagaze uzosubira inyuma y'amatora bati nta kundi turavyemeye mugabo ntihaza agatoroshi Yego, me- Agatoroshi agatoroshi nta gihugu na kimwe cyo mu karere kigakoresha iyo karata karangamuntu muvuga uko mwanga niyo yakoze mu matora y'ibihumbi bibiri na gatanu ibihumbi bibiri na cumi none ni kuki itokora ubu ubona yuko umwanya wose baza baritoza utunyoni nijoro babona ikikingo cyangwa cy'umukuru w'igihugu twavuga ko ari pretext mu gifaransa ni icyitwazo kuko si icyo o- nu- barondera gusa imbarutso yotuma atamatora aba hagabaho za ntwaro mfata kibanza ego mereka duhe n'ijambo uh, Fabien Cishayo nawe nyene atubwire cane cane ubwa mbere na mbere atubwire ukuntu yakiriye iyo kudeta itashobotse mu Burundi yateshejwe Fabien Cishayo ndazi ko mukurikirana amakuru yo mu Burundi ivyo mwavyakiriye gute ego meje ujya kudeta mbona ari ibintu byari byateguwe ariko umenga hariho abantu baciye biyonjora hanyuma rero barya abantu baca ba- ba- ba- bagwa mu kaga ariko ivyo- ivyo- imbere y'uko tuvuga kudeta jewe nashaka kwibutsa yuko jewe mvuga nti eh, ngwa ndagwa nka- nkavyuka nkavuga rya jambo nyene eh, ico kiringo c'umu- ca gatatu c'umukuru w'igihugu yogira ati jewe ndabihevye ko ama- ama- a- a- ama- amaze amatekste bayahiritse mugabo jewe ko ko ndi umuntu w'umushinga ntaye ko ndi umuntu w'umugabo reka ndabireke ndabe ko amaraso reka guseseka hanyuma duheze turabe yuko abo bantu bariko bara- ba- ba- bayiheza amabarabara ari ico gusa bariko baranka canye ko banka kuja mu matora uribuka Frederic yuko jewe nigeze kuvuga imbere yuko amatora y'ibi- y'ibihumbi bibiri ne- n'icumi aba nigeze kubwira abantu b'abanyepolitike tweko turavugana kuri iyi radiyo nti murashobora kwemeza imbere y'abarundi yuko ejo nimwajya mu matora muzokwemeza mu- muzokwemera ibyavuyemwo mutazoca muvuga ngo ibi bintu ngo bavyivye nta n'umwe yavuze ico ico avyif- ico avyumvirako ariko mwarabonye yuko amatora yabaye bakaronka amajwi atari nk'ayo bari bifuza bagaca bavuga ngo amatora yaribwe ndiko ndakumviriza usa n'ubu uri kuravuga ko eh, ico kiringo ca gatatu naho bukireka abanyapolitike bohava bazana ibindi ibindi vyitwazo uko niko ndavyumva muzana ibindi vyitwazo mugabo jewe nifuza yuko perezida wa repubulika yokireka kugira ngo duce tubona ibyo abantu bose bifuza kuko hari aho bazo- ejo bazoca bavuga ngo ni seni ngo seni itavuyeho ntabyo tujamwo hama mumara akanya bavuga ngo ya ngo ibyo ari byo byose ngo ngo ngo ngo tutagiye turaraba ngo ngo ngo ngo yuko abahutu n'abatutsi bazaba barakurikirana mu gutwara igihugu ngo nabyo nyene ngo ntituvyemera reka tubanze tubisubiremwo mugabo ivyo nifuza yuko perezida wa repubulika iyo banza akagira ati ibi bintu jewe hafi igihugu gisha ndabihevye hanyuma rero nguyu umuntu mu mugambwe wacu eh, ntanze kandi ndazi ko uwo muntu azotsinda kubera imig- iyindi migambo yiravye umenga nta nta nta bantu ifise Ego, me- reka reka nawiri yishure ivyo ku- kuri ico ciyumviro gitanzwe na ahari mbere ko tujya kuri ku mushinga ntahe w'ibinyamitwe reka umushinga ntahe Fabien Shishahayo itegeko nshinga ry'igihugu aho wajya hose ku isi niyo tegeko riri hejuru y'andi mategeko niyo tegeko rigenga imibereho y'igihugu niyo tegeko ryi- rigaragaza mu by'ukuri uko ibintu bigomba gukurikizwa mu gihugu perezida Pierre Nkurunziza aravuga ko ari ryo yubahirije mbere y'ibindi bintu byose bishobora kuba byabaho akavuga ati ikindi kiringo nkurikije amategeko itegeko nshinga ry'u Burundi ngomba kwiyamamaza kubera ko nujuje ibyangombwa mwe mubona afashe iya mbere ntaryubahirize nk'uko mugenzi wanjye Frederic yarabizamuye ubona hataboneka indi mpamvu ku mashyaka ya politiki ku migambi ya politiki yagira iti nubwo utiyamamaje ntidushaka amatora itegeko nshinga ubona atagomba kuryubahiriza amategeko amategeko uko yabaye yakoze hajya yakozwe hajya mu Burundi ukundi nabyumvise nuko abantu batwara ico kiringo bari babihiritse bazi ko aribo bazobikoresha hanyuma rero birabatekurukana haca hatorwa CNDD-FDD imara akanya rero igira ati a bya bindi twabibonye ko bari bahiritse reka tubikoreshe ubu rero igihe tu- tugezemo kirakomeye cyane niho ucuna eh, ico bita mu gifaransa anom deta umuntu yisunga ineza y'igihugu yanka ko amaraso aseseka akagira ati ibintu narabibonye ko babihiritse kandi ndashobora kubikoresha mugabo reka jewe ni- nerekane ko undi muntu a- a- a- akunda igihugu ndabireke kugira ngo duce tu abo bantu bace bamaramara hanyuma igihugu gi- gi- gi- gi- gikomere tuje mu matora uwo mugambwe wanje ndazi ko uzotsinda igihugu gitekane hanyuma rero turabe ibindi basha bazana nivyo jewe nifuza wirinyamitwe muvuga iki kuri ivyo bishikirijwe na professeur Fabien Tishaye mbere mwamenya ni uko eh, mugomba mwibaza yuko ikiringo eh, ku- ku- kwitoza ari umukuru w'igihugu abyifuza icyo rero mwibaza yuko ari ukwihenda abifuza umukuru w'igihugu ni bande n'abagumyabanga ba sendedefitete umugambi uri ku butegetsi twagize koraniro kaminuza uti twebwe dushyize imbere ni naga kandi ntatwangire natuve imbere atuyoboke ku mu gihe amategeko atabimubuza murumva rero nawe ndashobora guhemukira abagumyabanga icyo mwamenye kindi ni uko abagumyabanga barafise uburenganzira nk'uko abandi banyamuganga bafise bwo gushobora kwitorera uza baserukira mu matora ivyo rero ntihagire ubikinisha n'ibyo abagumyabanga bihitiyemwo kandi mu gihe bavuga bati twebwe turabona ko atamategeko turenze mu burenganzira bwabo abo bagira bati uwo mwaduhaye ni mumureke nawe dushaka duha uwundi n'uwundi yoza nawe nyine bumugwanya uko niko bimeze ko niba ntawofatwa Hanyuma ku kibazo ikindi naco- twomenya ikindi twomenya ki- gihambaye abantu bibaza ngo imigumuko yabaye mu gice kinini bagafate igihugu cyo Burundi kigize imitumba ibihumbi bibiri, ibihumbi bitatu n'ibiri none ibi- ibintu bibaye mu mitumba itanu cyangwa itandatu abari mu yindi mitumba bose ntibashobora kwibananiriza ubuzima bakareka abo mbega ko hari ikibazo cya kongo nasiyonari abo bari mu myiyerekano bavuga ngo ni cyiza kuba none amatora yose iba gute cyangwa abantu boreka gute kwitura umukuru w'igihugu bishakiye ngo ni uko abantu bari kurusha igihumbi bisa nk'ibihumbi bitatu bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubu- n'u- n'u- n'umuga- n'uwundi mugambwe bageze batuye umukandida maduhani ntitumushaka ivyo rero nivyo tuvuga tuti mu ngendo ya demokarasi nta gikenya gikeneye gukoreshwa mu ngendo ya demokarasi umunsi yubahira yubahiriza ivyiyumviro vy'uwundi reka tubaze na Charles Nitije nawe nyine agira icyo avuze ku byerekeye ico kiringo eka n'iryo bwirizwa shingiro ririmwo ingingo zitandukanye abantu bavuga kubiri bivuye ku migambwe barimo kugira ngo abanyagihugu bitoreye umuntu bav- bamutore bamushikirize ubwo se uburenganzira bwabo umushirantahe Charles Nitije Eh, murakoze mbere yuko nishura ico kibazo cawe nagomba ngarukiye ku byo byo baheje gushikiriza abo ba- bagabo canke abashingantahe babiri ubwabe nagomba ishimire nyamitwe ko twahuje nawe yavuze ko navuze igihushane yavuze nawe nyene ko ari inkinamico aravuga ati eh, ntawe ufata uhiri ku butegetsi avugira ku maradiyo yigenga nibyo na jewe nari navutse ko ari inkinamico ko canke baguye mu mutego kuko mu bisanzwe ikintu ca mbere bagira baf- bafata bafati bafatira ira- i- iradiyo y'igihugu muri buka yigeze kuba igihe baremeye intare ngo bagira baheke ubutegetsi bajana iradiyo gu- gufata amasanamu y'abari kuri- kuri plage kuri tanganyika baca bagira ati noneho uruhigi rwahinduye inzira ati kera abagira eh, kudeta abahiri ku butegetsi bafata radiyo televiziyo batubu noneho ni radiyo televiziyo isigaye ifata aba- abagira puci bisa- bisa n'ivyo ica kabiri yavuze guturira amaradiyo guturira amaradiyo bene amaradiyo bazovyivugira bonyene ko bariko barakora abaturiye amaradiyo n'abapolisi bari bambaye ya myambaro y'abapolisi ico kibazo ico kibazo c'abaturiye amaradiyo turakigaruka ko ariko mu kanya umushirantahe icya gatatu yavuze yavuze yuko yavuze yuko ngo abadashaka ngo aba- abagombye guhirika ubutegetsi cyangwa abavuga ibyo bya manda ya gatatu ngo n'abadashaka kuja mu matora ngo ibihumbi na cumi na ka- na- na bibiri na cumi bari baridona ngomba kubwira yuko mugabo badasobanukirwa ntitwidohoye mugabo baciye bawusambura Ico- kubera ico tumaze, kibazo- eh, babona ko two- icyo kibazo cy'ikiringo turakigaruka ko umushirantahe Charles Nditije reka turafise ah, bamwe mu bariko barakurikirana eh, iki kiganiro bafise ibibazo babaza mube hafi mushobore kwishura ibibazo byabo Etienne?
ye dukomeze kandi twibutsa abatwumva mwese aho muri ko iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abari mu burundi tubibutse mwatwumvira ku mirongo ya fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri na mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda naho ku bari mu rwanda mwatwumvira ku mirongo ya fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mugume kandi mwese ku maradiyo yanyu akurikira ibiganiro byacu mwatwandikiye muri benshi ku rubuga rwa facebook mugira ngo mubaze ibibazo abashinga ntahe nagira ngo tuguhereho wowe ndabona uri hano hafi kuri facebook ndikumana samusoni urakomeye ego cyane nakomeye ndabibutse ko ntari ndi ku mwana ahubwo ndi ndi ku mwami ndi ku mwami birajyana ndi ku mwami ndi ku mana uherereye he ndi ku mwami uri hehe Eh, muri kano kanya ndi i Nairobi ariko nkaba nsanzwe ndi umupasiteri ah, mu gihugu cya Afurika y'Epfo Johannesburg ni byiza rwose ikaze ku ijwi rya amerika twishimiye abantu hamwe kandi bakurikiye ibiganiro byacu kimwe n'abandi benshi batwandikiye ukurikiye muri make ikiganiro cyacu kigareba ikibazo byo mu burundi ufite icyifuzo ni ikibazo wifuza kugeza ku babashinga ntahe turi kumwe ego me ah, ndagikurikiranye nsa n'uwiteze gatoya ariko nashoboye gukumvira- kumviriza bimwe bimwe mu by'abo barongozi bashoboye kuyaga Eh, nanjye ari icyiyumviro gusa nagomba nshikirize eh, nk'umurundi nk'umunyagihugu w'umurundi Eh, icyo numva nifuza cyangwa nu- nubona ko cozana amahoro mu gihugu cy'uburundi muri kino gihe Ah, turabona ko hari ikibazo cyo kwitoza ubugira gatatu ah, cya nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari muri kino gihe Ah, rero nkavuga nti nk'umunyagihugu icyo numva ni umuhanura kubera ko icyo kiringo aricyo kiriko kizana ingorane nini cyane mu gihugu nka hamwe yocihoza akarondera uwundi muntu w'umwizigo akavuga ati wewe ndahagushize niwitoze ndumva ko ah, i- intare zihari zohagarara hama ikindi kibazo cyagiye kiboneka ni ikibazo kijyanye n'umugwi w'amatora ah, seni Eh, ndizera yuko nka hamwe boja hamwe abo barongozi b'igihugu abo barongozi bo muri sosiyete sivile abo barongozi bari muri opozisiyo bakaja hamwe bagatora cyangwa bagatunganya uwundi mugwi ujejwe amatora ndizera yuko ikibazo cy'uburundi coba gikemutse Eh, novuga nti Eh, imana tuza- ibarengagire abarongozi bacu biyumvire ah, Eh, icyo twifuje turagushimiye igihugu cyane ko buba amahoro ni byiza cyane ndi ku mwami samusoni gusa ku batwumva aho bari ikibazo twakomeje kuvugaho tuzengurukaho ni ikibazo cy'ikindi kiringo kuri perezida pierre nkurunziza ariko ikibazo nyamukuru tugomba kugarukaho ni uko igihugu gifite amategeko kigenderaho nk'uko bivuze ndi ku bwami ibijyanye na seni nabyo ku bahanga bakurikiranye biriya bijyanye na seni uriya murwi w'amatora ni uko washyizweho ku bwumvikane haba uburyo washyizweho n'amategeko awugenga niba nibuka ndabyibu- ndiba- mbyibuka neza frederic cyangwa se wa- wanyungura ibitekerezo habaye ubwumvikane mu gushyiraho amategeko agenga uriya murwi wa seni Charles Nditije ashaka kwishura icyo kibazo Eh, nagomba bwa mbere ho ndababwire ku byerekeye ikingo nuko mwaciye mu mu myaka eh, twihanganire gatoya twihanganire gato twihanganire gato kugira ngo tu- dukomeze tugende twabivuzeho cyane ntabwo dushobora gukomeza kubitindaho cyangwa turagira ngo tuza- dukomeze ikiganiro tu- tuganira wasubiza ku kibazo kijyanye no mu rwiseni uko washyizweho n'amategeko awugenga ubwa mbere ho no- ico no kubwira umwaka twashiraho sini je n'umushinga amateka kubatabizi eh umwaka twa mu nama nshinga amateka tumvikana mu migambwe ibisaba nshinga amata- amateka mu nama nshinga amateka twari twumvikanye yuko bajya bahoramo bose bovamwo hakaza bashasha turatanga mbere n'amazina mukuru w'inama nshinga amateka aratanga amazina y'aboja mu- muri uwo mugwi mushasha bose bakavamo mugabo bishitse kwa perezida eh, nkuru nziza yaciye arahirira arengwa yuko ndayicariye na prospere eh, na rwamiye batagumamo kubera yari azi amanyanga bagize eh, mu batora y'ibihumbi bibiri na cumi twebwe twari mu gahunda sikana ipiro turabiraba turagira tuti naho biri- biri gutyo o, hari ibindi bibazo bihambaye cyane isubirwamo ry'ibwirizwa shingiro itegeko rigenga amatora twebwe nta ngorane twotera kubera abantu babiri tugira tugira tuti hari ibibazo biruta ibindi by'inkoramutima gusumba reka duse kuvyemera murumva yuko mu gushirwaho- mu gushirwaho iryo uwo mugwi nyene wa seni dusa n'abatumvikanye mugabo igikumwe cari cari cari kiri ngaho ibyo twari turindiye nivyo vyerekeye ihirikwa ry'ibwirizwa shingiro ko nivyo nivyo vyabaye ingwezi y'amarere Eh, nico gituma nagomba kubifatanya kuko kuko umwaka bagomba gusubiramo ibwirizwa shingiro hari ingingo nyinshi nyinshi zerekana yuko bagomba guhindura ingene amategeko atungwa yasanzwe cyangwa adasanzwe tumvikana mugabo hasigara ingingo zibiri gusa nico gituma nagomba kwerekana yuko na perezida nkuruza n'abari kumwe babona yuko ari ingingo zibiri zibangamiye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu twarumvikanye byose kiretse yuko mu gutangura ibwirizwa shingiro bavuga ati twihweje amasezerano yarusha ikaba ariyo ngofera icyo bita shapo mu gifaransa icya kabiri icyo kibazo tuzokigaruka ko ariko nashaka mbaze n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose muri iki gihe habaye umudugararo habaye ibibazo byinshi bya politike eka kudeta n'akajagari imyerekano hakaba tukaba tuzi ko hari ikiringo ikiringo cy'ikirangaminsi cyo gutangura amatora hariho amatora yaratekanijwe muri uku kwezi mu ndwi nkeya ziri imbere n'amatora y'umukuru w'igihugu mbega icyo kiringo ubu habaye ibyo bintu byose gishobora kunguruzwa mushinga ntawe wiri nyamitwe murakoze cyane kuri icyo kibazo murazi yuko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ritegerezwa kubahirizwa kuko n'amakungu yose aba ariko arahamagara amaleta y'uko yo kubahiriza amabwirizwa shingiro rero mu bibwirizwa shingiro hariho ibiringo byategekanijwe by'uko amatora ategereza kuba yabaye by'uko inzego zatuwe n'abanyagihugu zitegereza kuba zasubirijwe ibyo biringo rero ntibishobora kurengana kuko n'amakuru aravuga ati turabona yuko hari abanyepolitike batiteguye biraboneka yuko ari abanyepolitike nka banditse kwitegura bagomye bari bategura ibyo kujya mu barabara cyangwa n'ibindi ati mugabo rero iyo bibonetse ko kugira ngo mubafashe kugira ngo tubafashe rero ni ikibuza yuko ikiringo iki n'iki n'iki gishobora kongerezwa reka hariho umugwi witwa sisitemi uyu mugwi niwo mugwi w'abahinga niwo utegerezwa kuraba yuko bikenewe yuko ikiringo iki n'iki n'iki cyongerezwa mugabo bikaguma muri byo biringo byemejwe n'ibwirizwa shingiro kuko birenganye tuba twinjiye mu makosa yatuma igihugu gisubira mu ihumbi muri bibiri na cumi amatora yaregejweho gatoya muri bibiri na gatanu naho nyine nibaza yuko hariho amatora yasubijwe umunsi umwe yongereza ku wundi nicyo gituma rero byose bishobora kuba mu gihe amategeko y'u Burundi agumye yubahirizwa reka mushyira nahe wiri nyamitwe urongera ngo mutabona hari ikintu kiba nk'ubu bavuga bati ngo ni umugwiseni wumvise mu nshingamateka nditije aravuga iki akongera akivugurutsa atumvikanye ko mugabo uno munsi ko atavuga rumwe na leta aciye ahindukira ati ntitwabyumvikanye harageze ahantu seni iriko irashyiraho imigwi yawo mu ntara no makomini aba bikagenda uko bikagenda uko mu nyuma bamara kubyumvikana ko mu nyuma ngo turasabira abanywanyi bacu ngo ntibavemwo nabo bakagira bati twe twararahiye yuko tuzokubaha ibwiriza shingiro twararahiye imbere y'umukuru w'inama egome kubahiriza ikiringo cashinzwe na seni no gushobora kwegeza nyuma amatora humvikanywe eka bikozwe n'inzego jejwe n'ibintu bisanzwe cyane rwose ariko nashaka icyo kibazo ndakibaze n'umushinga ntahe fabien nshishayo mbega muri iki gihe habaye umudugararo eka habaye akajagari kudeta itashoboye gushyirwa mu ngiro icyo kiringo kirakwiye kunguruzwa jewe nibaza yuko ibibazo dufise bikomeye cyane gushika hamwe dushobora kumvikana ico gihe ico gihe ko twocunguruza kandi murabona bose amakungu yose adusaba ko twobigira simbona rero igituma tuzogira ati amategeko ateza kubahirizwa hanyuma rero duce dusubira mu ihumbi nibaza ko twokwiha umwanya igihugu nticimuka twokwiha umwanya ayo matora tukayategura umutima uri mu nda ariko mu gihe corenga mu kwezi k'umunani hoba ibintu bita ko ata mutegetsi yoba ariko atwara urundi canke abajejwe inama nshingamateka n'inama nkingo z'amateka ico kibazo ni ukuvuga ko bunguruje ikiringo hoba imbere yaho none ntidushobora kwicara hamwe abatwara n'abari muri opozisiyo kugira ngo bumvikane ibyo bintu nyine bizogenda muri uwo mwanya ata perezida azoba ariho turashobora kuvuga ati twiha amezi atandatu tubandanye ibyo dufise hanyuma rero tuzi tuzi dutore umushinga na charles nditije ikiringo cyo ngo kwemera mu batavuga rumwe na leta cyo kingana iki icyo navuga ni uko bavuga ko tutiteguye twe twariteguye naho twaburabujwe n'ubu ejo mu gitondo petero nkuru nziza na soko izi mbonerakure zitema zigatongora bazakirwanisha duce twicara turabe ikiringo kibereye tuje mu matora twe n'utunyamatora kandi twarayiteguriye twebwe nibaze petero nkuru nziza soko izo mbonerakure zive bazakirwanisho duce twica naho mbere mbere n'imbere yo mu k'umunani amatora arashoboka bemeye tukicarana mugabo bakoze ibyo kiringo twacumvikana ko kugira ngo ababwire yuko twebwe nta matora dutinya na gatonya mugabo hari ibintu tubanza gusaba ibyerekeye umutekano abantu bicwa abantu barigwa buhongo itaye kuhagarika iki iki idacana ku bamwe binyegeje mwumva yuko amatora adashoboka ibyo rero byo- byova mu nzira twe nta ngorane n'imwe two kwicara amatora ashobora kuba kuri kwame kandi iyo dushaka nta ntwaro ufata ikibanza dushaka twebwe ndabashimiye mushingantahe fabien shishahayo ndabashimiye mushingantahe charles nditije namwe ndabashimiye mushingantahe wiri nyamitwe ku bisobanuro muduhaye kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi